Iyi ni radiyo ijwi rya Amerika. Ijwi rya Amerika rigiye kubashikiriza amakuru y'imiganiro vyayo mu Kirundi no mu Kinyarwanda. Mwaramutse inshuti mwese muduteze amatwi kuri uyu munsi wa gatanu itariki zitandatu z'ukwezi kwa gatatu umwaka w'ibihumbi bibiri na mirongo ibiri. Muri kumwe na Oriane Tangishaka ayoboye ibiganiro vyo kuri ino saha. Ikaze mwese. ejo mu burundi wari umunsi wa nyuma wo gutanga amadosiye ku bifuza guhiganwa mu kibanza c'umukuru w'igihugu co twosaba cane cane abarundi bose nuko botegera neza yuko inzira yonyene yo gushikira ubutegetsi gutwara no kubuvako ari amatora uyu ni leonce ngendakumana umukandida w'umugambwe frodebu nyakuri iyo nkuru co kimwe n'inkuru yerekeye umugwi severe ujejwe kumenya ukuri no kunwanisha abarundi watanguje isekeza ryo kuzura ibisigarira vy'abantu bishwe mu rwimogo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi na kabiri muri komine giheta mu ntara ya gitega twazibateguriye zose n'izivugwa hirya no hino kw'isi reka dutangurire kuzivugwa hirya no hino ku isi twaziteguriwe na mugenzi wacu aloise bigirimana uraho neza aloise uraho oriyana turayahera kuri javier perez do kweyari yahoze ari umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe mpuzamakungu oni yitavye imana ku munsi wa gatatu mu gihugu ciwe c'amavuko ca peru afise imyaka ijana mbega yaranguye iki ni iriheragi asigiye amakungu mugenzi wacu fideli niyongabo aratubwira uwo ari we javier perez dokwela yabaye umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu agira uwa gatanu mu mateka y'iryo shyirahamwe mu kwezi kw'icumi na kabiri mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani na rimwe yaranguye amabanga yiwe mu kiringo kirenga imyaka cumi yayoboye ishyirahamwe onu mu gihe c'imishyamirano yari ikomeye hagati y'ubumwe bw'abasoviet n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi dokwela yarahagarikiye amasezerano y'amahoro mu karere ka aziya amerika yo hagati na amerika y'epfo igihe hari imishamirano hagati y'ubumwe bw'abasoviet n'ibihugu vyo mu burengero bw'isi mu myaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo umunani no mu ntango z'imyaka y'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda yarahagarikiye ibiganiro vyahagaritse ingwano yamaze imyaka cumi hagati y'ibihugu vya irani na iraq yarakoze kugira abanyamerika bari bagizwe imbohe mu gihugu ca libani barekugwe yarafashije kandi gutuma namibiya ironka intaye yo kwikukira mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda yikuye kuri afurika y'epfo ku gihe c'intwaro karyanisha imiryango ya apartheid javier perez dokwela yarafashije kandi mu twigoro two guhagarika intambara mu bihugu vya camboge nicaragua na el salvador javier perez dokwela yatanguye amabanga yiwe y'ubudiplomate mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo ine na kane muri ambasade ya peru i pari mu bufaransa mu nyuma yaho yabaye ambasaderi wa peru mu gihugu c'ubuswisi muri repubulika y'abasoviet no mu gihugu ca pologne imbere y'uko ashika mw'ishirahamwe mpuzamakungu onu mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na rimwe umunyamabanga mukuru w'ishyirahamwe onu ahari muri iki gihe antonio guterres yatangaje ko ababajwe cyane n'urupfu rwa javier perez dokwela yatangaje kandi asize iragi rikomeye cyane mu ishyirahamwe onu no mu makungu urakoze fideli igisirikare ca leta z'ubumwe za amerika kiriko kirafasha mu kurondera urucancu rw'umugera wa korona canke covid cumi n'icenda ariko abadogiteri ba amerika bavuga ko bizofata umwaka canke umwaka n'igice kugira rugeragezwe ku bantu bashikiriza ko igisirikare kiriko kiragerageza urwo rucanco ku mbeba mu nyuma bazotandukire ku bikoko byinshi imbere y'uko rugeragezwa ku bantu umushikiranganji wa amerika ajejwe kuvuna bansi mark esper yashikirije ejo ku munsi wa kane ko ubushikiranganji arongoye bwiteze ko uwo mugera ushobora no kuvogera icicaro gikuru c'ubwo bushikiranganji kiri aha mu karere ka washington abakozi ibihumbi mirongo ibiri na bibiri nibo bahakorera ikaba ari inyubakwa canke ibiro bikoreramwo abantu benshi vya mbere binini kw'isi Kenya yagiriza Somalia kugaba igitero kidasobanutse mu gisagara ca Mandera kiri ku rubibe rwa Kenya. Kenya na Somalia vyamye vyagirizanya guterana. Kenya ikabishikirije ibibi vyagirije mu gihe bitaramenyekana kw'ico gihugu kizogumiza abasirikare baco mu rugamba na Al-Shabaab mu gihugu ca Somalia. Ibinyamakuru muri Somalia vyashikirije ko Perezida Mohamed Abdullahi Farmajo yaterefonye mugenzi we wa Kenya Uhuru Kenyatta barumvikana ko bagiye gutorera gukorera hamwe ku nyungu zabo kuri ico kibazo
Washington ijwi rya Amerika ibiharuro vya nyuma vyavuye mu matora yayikurikiranye inshuro zitatu muri Israeli vyerekanye ko umushikiranganji wa mbere Benjamin Netanyahu yatsinze ariko ntiyakwije amajwi asaba ngo ashinge leta ku ntebe mirongo itandatu n'imwe zikenewe ngo yemererwe ko yatsinze umugambwe rikude wa netanyahu waronse intebe mirongo itanu n'umunani inyuma y'aho yongerejwe amajwi n'iyindi migambwe bicuritse netanyahu akaba akeneye intebe zitatu ngo abashe gushinga leta iryo biharuro byo ku munsi wa gatatu kandi biha intebe mirongo itatu na zitatu beni ganse n'umugambwe wiwe blue and white muri Cote d'Ivoire perezida w'icyo gihugu Alassane Ouattara ejo kuwa kane niho yatangaje ko ku mugaragaro ko atazokwiyamamariza manda ya gatatu mu matora y'umukuru w'igihugu atekanijwe ku itariki mirongo itatu n'imwe z'ukwezi kw'icumi kuza yari amaze igihe yanka kugira icyo abivuga ko ku buryo abanyagihugu benshi ba Cote d'Ivoire bakeka ko ashobora kwiyamamaza perezida w'uburusiya vladimir putine na mugenzi we wa turukiya recep tayyip erdogan barumvikanye guhagarika intambara mu buraruko bushyira uburengero bwa siriya inyuma y'ibiganiro bagiranye ejo ku munsi wa kane i moscou ku murwa mukuru w'uburusiya abo bategetsi babiri bavuze ko bavuze ko iryo hagarikwa ry'imirwano rija mu ngiro isaha ya saa sita y'ijoro mu masaha y'akarere ka idribe idribe nico gisagara cyari kigisigaye kiri mu minwe y'abarwanya leta ya Syria
urakoze Louise kuri ayo makuru tubibutse inshuti mwese ko muri kumubandanya kumviriza radiyo ijwi rya Amerika isamiranira i Washington DC mu Kirundi no mu Kinyarwanda inkuru zo mu karere k'ibiyaga binini mu buganda umushikirizwamanza wa leta yabwiye sentare nkuru y'uko nk'uko yari yategetswe gushikiriza umunyarwanda benjamin rutabana ejo ku munsi wa kane ko atari mu maboko y'inzego z'umutekano z'igihugu umunyamakuru w'ijwi rya amerika gineshe subahizi aratubwira ibindi ku nkuru ya benjamin rutabana ukurikije abunganira bwana benjamin utabana mu by'amategeko mu gukurikirana ikibazo cye mu nzego z'ubutabera gisa nk'ikirangiriye ahangaha kuko ari nta kindi ubucamanza bwakora mu gihe inzego zose z'igihugu zishinzwe umutekano zivuze ko rutabana zitamufite david gureme mushabe ni umwe mu bamwunganira mu by'amategeko
amagingwa ya dosiye yafunzwe iyo urukiko rusabye ko umuntu agaragazwa izo nzego zishinzwe umutekano zikandika zivuga ko zitamufite mu mfungwa ubwo niho kure urukiko rushobora kugera ubu ahasigaye ni ugukoresha inzira za politiki kubera ko izo nzego zishobora kuba zifite umuntu zikandika zivuga ko zitamufite ntibyemewe twakiniraga ku kibuga cy'amategeko none bagifunze nta handi twajya
nk'uko byabaye mu cyumweru gishize iby'umucamanza w'urukiko rw'ikirenga Esther Nambayo yategetse inzego zishinzwe umutekano ngo zizane Ben Rutabana mu rukiko ntacyo byatanze n'ubundi izo nzego harimo iza polisi zishinzwe amaperereza atandukanye urushinzwe iperereza rya gisirikare iby'imbere mu gihugu hamwe n'umushinjacyaha wa leta zose zakoze amaraporo atandukanye ku kuntu zagerageje gushaka bwana rutabana mu bigo byazo ariko ntizimusangemo akaba aya maraporo yose yagejejwe mu rukiko n'umushinjacyaha mukuru wa leta ibi rero akaba bisobanuye ko ku ruhande rwa leta ya uganda badafite uwo munyarwanda ariko ufite ubwenegihugu bw'ubufaransa kandi akaba mu rukiko hari harimo n'abantu babiri bavuye muri ambasade y'ubufaransa muri uganda nubwo ari ntacyo bagize icyo bavuga ku muntu wabo nyamara ariko avoka david mushabe we aracyafite icyizere y'uko rutabana yaba akiri ku butaka bwa uganda well, um, the... umva amakuru mfite aranyemeza ko ari mu maboko ya cmi nubwo bwose ntafite aho byanditse mfite abantu bakorana na cmi babimbwiye ndibwira ko akiri muzima nk'umunyamategeko akazi kanjye karangiye ariko nk'abavandimwe n'inshuti bashobora gukomeza izindi nzira harimo n'iza politiki
ariko hari andi amakuru avuga ko bwana benjamin rutabana yaba atakibarizwa ku butaka bwa uganda ahubwo yaba ari mu kindi gihugu ukurikije abavuka ba rutabana ngo yafatiwe mu mujyi wa kampala n'abantu bari bambaye imyenda ya gisivile bavuga ko bakorana n'amashami y'igisirikare ashinzwe iperereza cmi hamwe na iso mu gitondo cyo ku itariki ya munani z'ukwezi kwa cyenda k'umwaka ushize kuva ubwo akaba ataramenya urengero ignatius bahizi ijwi rya amerika uganda tuve mu buganda tuje mu burundi ejo ku munsi wa kane niwo wari umunsi wa nyuma wo gutanga amadosiye muri seni ku bipfuza kuzohiganwa mu kibanza cy'umukuru w'igihugu ni inkuru y'ijwi rya amerika yifatanyije n'abanywanyi bayo mu burundi tugiye kuyisomerwa na mugenzi wacu desire hatungimana mu rwanda ku munsi wa nyuma wo gutanga amadosiye mu mugwi seni ku bifuza kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu umugambwe sawanyafurode munyakuri wakuye akarenge muri ayo matora mu itangazo ryashyizwe ahabona na kefa n'ibizi arongoye uwo mugambwe yasiguye intandaro y'iyo ngingo umugambwe sonya frode bunyakuri iragijyandadaye wafashe ingingo yo kubangira kwitoza mu kibanza c'umukuru w'igihugu ubwa mbere ho twumviriza abanywanyi b'umugambwe ivyiyumviro bashikirije tugiye rero kwitegurira neza amatora y'abashingamateka n'abakenguzamateka kugira dukomeze iyo ntwaro yubakiye ku nama nshingamateka ku nama nkenguzamateka no ku mushikiranganji wa mbere ubwa gatatu ibihe vya politike uburundi bwagiye buracamwo kuva mu mwaka w'ibihumbi bibiri na cumi nuko bikenewe gusubira kumenyereza abarundi gusangira ubutegetsi imbere y'uko haba amahinduka akomeye byatumye umugambi wacu ufata ingingo zibereye wisunze ubwitonzi bwaranze incunga ya demokarasi nyakubahwa ndadaye abamenyesha amakuru bashatse kumenya nimba uwo mugambwe utabuze miliyoni mirongo itatu z'amafaranga y'amarundi asabwa uwifuza kwitoza amatora y'umukuru w'igihugu kefa n'ibizi avuga ko ayo mafaranga atabuze bije twatekanije yo gushira amatora y'abashingamateka n'ink'inshuro mirongo ya kosiyo itangwa mu gutora umukuru w'igihugu ibyo twe nta ngorane n'imwe twari dufise mugabo ni intumbero y'imikenyero ya politike ikeneye gutsinda abazogutora abo naho bari gutanga interano y'amajana atanu atanu kandi ivyo barabikoze ubu baca turonka amafaranga na gute uba twabwira impungenge zahe zo gutanga ivyo bisabwa na sheshezeke amafaranga aho nta kibazo kirimwo kefa n'ibizi yari yagenywe n'umugambi mugambwe Frode Bunyakuri kugira azoserukira amatora y'umukuru w'igihugu kugenekezo rya mbere ukwezi kwa 12 mu mwaka uheze umwaka 2019 ivyo biruko mu gihe kuri wa kane nyene umukandida wa Frode Busahwanya umugambwe Kefa Nibizi nabo bari kumwe biyonkoye ko bagashinga Frode Bunyakuri wewe yashikanye ibisabwa mu mugwiseni kugira yitoze Leo Singenda Kumana yateye akamo abanyamigambwe kubahana muri bino bihe by'amatora uburundi burimwo co twosaba cane cane abarundi bose nuko botegera neza yuko inzira yonyene yo gushikira ubutegetsi gutwara no kubuvako ari amatora bakabitegera abarundi bose icya kabiri abarundi botegera nuko amatora yose twagiye ducamwo yateye ingorane mu gihugu rero ca dusaba rero leta tugasaba n'izindi nzego n'amashinga amateka n'inkenguza amateka abajeje umutekano abajeje intwaro ko bokwitwararika aya matora kuko bose barazi yuko yagiye atera ingorane abantu bakicwa abandi bakangara abandi bagapfungwa itunga ry'igihugu rikatabagara barabizi aya rero azobe amatora koko ategurwa agatunganywa ku buryo abarundi bose bavuga ati aya matora uko yagenze araduhumurije aratanze ishusho nziza ku gihugu cyacu abatsinze bagatsindira bose abatsinzwe nabo nyine ati twatsinzwe kuko twabonye ko byagenze neza byasubire kuba induru abandi bakandida batanze ibisabwa mu mugwiseni kuri no wa kane kugira baronke uburenganzira bwo kuzokwitoza amatora y'umukuru w'igihugu ni Domitien Ndayizeye ku ruhande rw'umugwi w'imigambwe itatu iri mu runanikira Burundi Domitien Ndayizeye amenyesha ko ashaka gusubiza abarundi ku kivi indyane ziri mu burundi zigatuzwa abarundi bakavuga rumwe kongera gusubiza abarundi ku kivi gishobora gutuma uburundi butera imbere mfatiye kubu twari tugeze mu mwaka w'ibihumbi bibiri na gatanu nkaraba kubwene iki gihugu cagiye kigenda bitugiye kugera uno munsi hariho ingorane nyinshi tugomba kuzotorera inyishu uhereye cyane cyane ku agatimatare kagiye kariyongera mu banyepolitike bamwe bamwe kandi bitwa ko bari imbere muri iki gihugu bigatuma wa mwizero wari wazanywe n'amasezerano y'iyarusha utituka ugasanga abantu cyane cyane bagomba kutuja imbere n'inzego zimwe zimwe hakunywanisha abarundi ahubwo usanga ingendo isa niyo kubajyanisha abandi banyapolitike babiri bifuza kuzohiganirwa mu matora batanze yose yabo umunsi wa nyuma ni nibigira fidelite ku ruhande rw'umugambwe apdr hamwe na aniseti niyo nkuru ku ruhande rw'umugambwe cdp amatora y'umukuru w'igihugu atekanijwe ku igenekezo rya mirongo ibiri ry'ukwezi kwa gatanu uyu mwaka
banywanyi b'ijwi ry'amerika uretse kutwumvira ku mirongo ya fm ku mirongo migufi ya shortwaves kuri facebook na internet mushobora kutwumva biciye ku matelefone yanyu ngendanwa ku batwumva muri muri tanzania muhamagara ku nimero guteranya kabiri gatanu gatanu kane rimwe rimwe kabiri ubusa rimwe ubusa gatandatu icenda abatwumva muri muri kenya namwe mugahamagara kuri guteranya kabiri gatanu kane kabiri ubusa gatanu kabiri icenda gatatu kabiri icenda kane kuri mwe mutwumva muherereye muri amerika muhamagara kuri guteranya rimwe gatatu gatanu rimwe icenda icenda icenda gatanu rimwe umunani gatanu ijwi rya amerika ryongeye kubashimira kuba mudahengeshanya kuryumviriza ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
amakuru y'ijwi rya amerika arabandanya ejo ku munsi wa kane mu burundi umugwi severe ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi waratanguje isekeza ryo kuzura ibisigarira by'abantu bishwe mu rwimo rwo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo indwi na kabiri muri komine giheta mu ntara ya gitega eloge wurikaneza aratubwira ibindi kuri iyi nkuru umukuru w'umugwi sever ujejwe kumenya ukuri no kunywanisha abarundi kuri uyu wa kane yasiguriye amenyesha amakuru abanyagihugu abajejwe intwaro n'abaserukira amadini bari baroye ku musozi wa mashitsi muri komine giheta intara ya gitega hagati na hagati mu burundi kuri ico kibanza batanguye kwimba umugwi atwara waceretswe mu ndwi heze n'abakurambere baho abo bari babonye abakozi ba sever bariko bazura ibisigarira mu ntara ya karuzi hanu rubibe na gitega muri komine shombo ku mutumba wa bukirasazi hafi y'uruzi ruvubu rugabura izo ntara zibiri pierre claver ndayicariye amenyesheje ko hagati yo ku munsi wa gatatu w'indwi heze n'uwa gatanu amatohoza yakoze ari kumwe n'abo bakorana yabashikanye ku binogo bine by'abantu bishwe mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri aha imashitsi bwana ndayicariye yanavuze igihe nyakuri abo bantu bagandaguriweko batubwira bati vyabaye mu kwezi kwa kane kwa gatanu kwa gatandatu cane cane bari n'abashirako ukwezi kw'indwi ibinogo rero bine twatoye ngaha batubwira ko vyisa ntabwo bisa n'ibyo twabonye ku ruvubu kuko ibyo twabonye ku ruvubu byinshi byari nk'umuzingi abazi kirundi ciza bambwiye ko ibinogo vyo ngaha vyitwa ibiserege ibiserege no kuvuga mu gifaransa letranche ibinogo birebire kandi amakuru twaronse duhawe n'abari bakiri bato batubwira bati imiduga yarabazana kandi benshi bahema kandi babajyamika muri ibyo binogo bahema ingene babashirayo nibo bababwira bati manuka jyama manuka jyama manuka jyama igitigiri bifuza kimaze gushika bagatangura gufurira aba mbere ni ukuvuga yuko ibinogo vyimbwe n'imashini gufuka ibivu vyakorwa n'imashini kuko ico kinogo citwa ibiserege tranche ibivu vyagiye hirya no hino nivyo vyatangura kugaruka gufurira kuzuza aho vyavuye umukuru wa sever yanibukije ko inshingano z'uwo mugwi ari ukugaragariza abarundi ukuri kw'amateka yabo atari uguca imanza mwese mumenye ko turi ku kivi gifise intumbero nyamukuru yo kurondera ukuri gukiza abarundi bose yo kunwanisha abarundi twama twibutsa ko sever atari ubutungane twashimye ko imashini itangura gukora mwamaze kubona aho ibintu bituruka kuko mu gihugu cacu hari abantu bakubwira bati ajya amagufa mwayakuye ahandi ntiyavuye ngaha uko biri kose ibikorwa vy'umugwi sever muri kino gihe abatari bake bavyinubira abanyepolitike bariko bahiganirwa intebe y'umukuru w'igihugu gihugu bamwe muri bo bamaze no kuvuga ko mu byo bazokwihutira kunagura baronsa amahirwe leonse ngendakumana umukandida w'umugambwe frodebu wazanye demokarasi mu burundi yabigarutse ko kuri uyu wa kane yahejeje gutanga dosiye yiwe mu mugwi utegura amatora umugwi ujeje gutohoza ukuri kuri kahise no kunwanisha abarundi tuzowunagura ku buryo ukuri kuja habona ukuri kukaja habona ku vyabaye amatohoza ko amatohoza ashimikiye ku butungane kuko amatohoza ashigikiye ku majambo y'abantu gusa barabesha ateza kuba ashigikiye no ku butungane hanyuma ibizovamwo abarundi tukumvikana ico tuzobikoresha arabahanwa bahanwa arabagira ikigongwe bagira ikigongwe inzira mugabo twayumvikanye twese si ibikorwa vy'umugwi severe twebwe turabe ivy'abarundi basezeranye kugira ngo bave mu njyana tuve mu njyane nako na jewe ndimwo twaciyemwo imyaka myinshi wubaka igihugu cyiteka igihugu gifise isura nziza tubanamwo twese mu budasa bwacu tutaravye amoko duturukamwo tutaravye intara duturukamwo tutaravye imigambwe duturukamwo tutaravye ibitsina dufise ariko turavye ko umuntu ari umuntu akaja hejuru ya vyose twabisezeranye mu masezerano yiyarusha kuri uyu wa gatatu icegera ca mbere ca perezida nkurunziza gaston sindimwo akaba n'umukandida w'umugambwe iprona yasavye ko ibikorwa vya severe vyoba birahagaze bigasubira amatora aheze yagirijwe uwo mugwi guhengama no gukora urondera inyungu za politike muri kino gihe himirije amatora mu minsi ishize hari amashirahamwe aharanira inyungu z'imiryango y'abatutsi yabuze ababo yatunze agatoki uwo mugwi awurega kwirengagiza inzirakarengane z'abatutsi kuko kugeza ubu mu ntara zitandukanye wamuzura ibisigarira vy'abishwe mu rwimo rwahitanye abahutu mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri umukuru wabo yasiguye mu ndwi iheze ko ibi atashingiro bifise kuko ujaho weretswe kandi utazura ubwoko ahubwo uzura abarundi mu ndwi izi n'umugwi severe umaze wimba muri komine shombo wemeza ko umaze kuzura ibisigarira vy'abantu barenga ibihumbi indwi uburundi busamo kamwe n'igihugu kibanyi cy'u rwanda ishyirahamwe mpuzamakungu ryemeje ko cyabayemo jenoside yo mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na kane mu burundi ho kugeza ubu abatutsi n'abahutu baracaharira ku kuntu ubwicanyi bwakorewe ababo bwo kwitwa mu biringo bitandukanye ahanini abahutu basaba ko urwimo rwahitanye abahutu benshi mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo irindwi na kabiri rwo kwitwa ihonyabwoko mu gihe abatutsi bifuza ko ubwicanyi bwayogeje ababo mu gihumbi kimwe amajana icenda na mirongo icenda na gatatu nyabuna aribwo bwo kwitwa ihonyabwoko bwoko eroje urika neza ijwi rya amerika
turabasuhuje bakunzi banywanye ibijwi rya amerika dukomeze dufatanye kubona amakuru agezweho kandi yizewe twasangiza abatwumva kubera iyo mpamvu turabasaba kutugezaho amakuru amafoto n'amashusho mubona aho mutuye aho mukorera aho mwiga n'aho mugenda mwatugezaho n'ibitekerezo hamwe n'ibyifuzo mufite byadufasha kubanogera mwakoresha urubuga rwa facebook voa radiyo yacu cyangwa nomero ya whatsapp ikurikira akamenyetso ko guteranya rimwe kabiri zeru kabiri kane kane rimwe icyenda icyenda gatatu rimwe ijwi rya amerika ni radiyo yanyu
umuyobozi w'ishengero ryitwa the raising holy fire iri mu gisagara ca Denver muri leta ya Colorado muri leta zunze ubumwe za Amerika Pasteur Christine Coleman yandikiye ikete Perezida Donald Trump wa Amerika amumenyesha ico yita ihohotegwa rikorerwa abakristo mu Rwanda muri urwo rwandiko Pasteur Coleman agaruka ku rupfu rwa Kizito Mihigo mugenzi wacu Tim Ishimwe yavuganye na Pasteur Christine Coleman kuri iryo kete yarungikiye Perezida Donald Trump twandika turi gutabariza kizito kugira ngo habeho ubutabera kuko ntabwo twumva ko umuntu yapfa nk'inyamaswa bagahamba bakajugunya twumva ko hagombye kubaho iperereza rikigenga ariko mu rwanda bavuga ko bakoze iperereza ndetse iryo perereza ibyavuyemo byaramenyekanye kizito bashimangira ko yiyahuye kuki mu kigaragara nk'aho mutemera ibyavuye mu iperereza ibyo ntabwo tubyemera twumva ko ari ibinyoma ubwo rero ntabwo twakwakira ibinyoma dufite impamvu nyinshi zigaragaza ko harimo ibinyoma ndetse ukurikije uko ugenda wumva uriya wahoze ari roya wa kizito mihigo noneho ukumva n'uriya uhagarariye ribu iyo bari kuvuga bari kwivuruguzanya hanyuma rero wakurikiza n'uburyo iyo perezida bavuga bati uyu muntu yiyahuje amashuka yewe niyo ayo mashuka yakoreshwa ariko kubera ko yari mu maboko y'abapolisi twumva ko hari ikintu cyabaye kidasanzwe ikintu kibi guhohoterwa petetere iperereza rigomba gukorwa n'abantu bigenga kuko abavuga ko barikora aribo twumva bashobora kuba barabikoze iyo barwa nayisomye hari aho mwanditse muvuga ko u rwanda rusa nk'aho rukora itoteza cyangwa se ritoteza abakristo hano mwashaka kumvikanisha iki twashaka gutanga impuruza tubwira abantu ko mu rwanda abakristo bari kwicwa ntabwo aribyo twumva gusa ahubwo tubifitiye na gihamya ariko kubera ko mu rwanda itangazamakuru risa rwose ntirikontororwa ntabwo isanzure ruhari ibintu biri kuba nk'iyo bari kwica abakirisitu ntabwo bivugwa hanze ibyo rero turabyemera tubifitiye igihamya dufite abantu babirokotse dufite amafoto ibyo bintu turabizi ko biriho ariko bakabihisha none kuba uvuga ko mu rwanda batoteza abakristo umukandikira uh, perezida wa amerika ntabwo wenda ikibazo waba ushaka kumvikanisha ko uh, ari ikibazo cya politike kuruta uko cyaba ari ikibazo kireba abakristo nahisemo kwandikira perezida wa amerika kuko ngewe iki gihugu cyaranyodose kiri nka nasiyonalite hanyuma rero nkaba nzi yuko perezida wacu w'iki gihugu afite ambasaderi ushinzwe itotezwa ku isi hose uwo ambasaderi akaba yitwa samu burawuni baki iki gihugu cya amerika nicyo cyonyine gifite ambasaderi w'isi yose ushinzwe itotezwa kandi perezida trump ajya kujyaho yasezeranije abakirisi bose ko azabavugira niyo mpamvu twamugiyeho ntabwo twamugiyeho ko ari ikibazo politiki twamugiyeho kubera yuko amerika ifite ishami ryihariye rirengera abakirisitu bahohoterwa ndabizi kubera yuko ndi umunyamuryango muri iryo shami mu gihe perezida donald trump atasubiza ibarwanyu ubu noneho mwabigenze gute ntabwo ari ubwa mbere mvugiye abakirisitu batotezwa ibyo ni ibintu maze iminsi nkora kuva bafunga ariya matorero murizi ko baba barabyumvise ibyo twarabikoze nta nubwo ari njye nabikora hariho n'abandi benshi babikoze hariho n'abazungu babikora abo rero twabaciyeho ariko iyo ukomeza ugaca kubo hasi ukabona nta gikorwa ni ngombwa kubijyana ku yindi leva ubwo rero niyo mpamvu twabikoze reka ngushimire kuri iki kiganiro tugiranye ugire umunsi mwiza murakoze cyane urakoze timu ishimwe kuri iyo nkuru radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu gukerera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu yaratanze ijambo abarundi turiruhutsa mu gushikiriza icyo tubona turayaga tugahuzayo ku ijwi rya amerika radiyo ijwi rya amerika yabaye igisubizo cyacu radiyo ijwi rya amerika yo yabaye igisubizo cyacu mu guterera igihugu cy'uburundi yabaye igisubizo cyacu mu gutanga ijambo mu banyagihugu yo yabaye igisubizo cyacu ifise abakozi b'akarorero batanga amakuru ahumuriza baratanga ijambo kuri bose yo batavangura mu myaka imaze isamirana ibyiza gusa nibyo byayiranze n'ibiri imbere ntanyeka
nshuti mwese mukunda radiyo ijwi rya amerika ibiganiro n'amakuru twabateguriye bigarukiye ngaha tuboneye akanya ko gushimira abadufashije mu buhinga bw'ibyuma n'abadufashije kwegeranya ibiganiro tubashikirije kuri mikoro mwari muri kumwe na oriyani itanga ishaka amakuru avugwa hirya no hino ku isi mwashikirijwe na aloise bigirimana murakoze mwese mugire umunsi mwiza mwumviriza radiyo ijwi rya amerika
You've been listening to news and information in Kirundi and Kinyarwanda from the Voice of America in Washington.